iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki cumi na zine z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na kabiri canke mu rwanda mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu muratwumvira no kuri site yacu ya internet ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ikaze mwese ni ukugerageza gushikira abanyagihugu hirya no hino mu mihingo yose y'igihugu byatubasigurire imigo n'imigambi yacu ingendo nshasha uyu ni umushingamateka agatongwasa inyuma y'aho ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi butangaje ko umugambwe wiwe mushasha Congrès National pour la Liberté urekuriwe gukora ku mugaragaro iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini twazibateguriye ikaze mwese ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi kuri uno wa kane bwarekuriye umugambwe Congrès National pour la Liberté SNL mu mfunyapfunyo y'umunyapolitike atavuga rumwe na leta agatogwasa gukorera ku mugaragaro umushinga amateka agatogwasa agisa, agisaba gutanguza umugambwe mushasha yari yashatse kuwita FNL amizero y'abarundi ubushikiranganji bumwankira buvuga ko atamigambwe igira amazina ashusha mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe agatogwasa yatanguye amubwira uko yakiriye iyo ngingo y'ubushikiranganji byatevye mugabo byashobotse twabyakiriye neza na akaryo keza turose kuko ushobora natwe gukora politike ku mugaragaro umuntu adahura n'uwundi ngo amwagirize ngo inama zitazwi n'amategeko tukibaza rero yuko kizoba n'ikintu ciza ku matora yimirije y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ubwo ruhusha bivuze ko birangiye ubuunye mugiye gukora ku mugaragaro canke hariho ibindi bica bikurikira imbere y'uko uko gukora ku mugaragaro bitangura iyo bamaze gusinya ijya ngingo mwamwise ubwo burenganzira mutangura gukora abahasigaye ahacu kwitunganya twebwe nyene ubwacu dukeneye gukora inama ni ukubimenyesha ubutegetsi kugira ngo bafate ingingo zibereye mu bijanye n'umutekano cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose cyoba gikenewe ivyo tubona ni uko umugambwe wanyu ko mwari mwarawiyumviriye bigitangura izina ryahindutse nivyo vyoba vyarabaye inzitizi imbere kugira ngo ntimushobore guhabwa urwo ruhuca rwo gukora kiriya gihe mubona ko twari twifuje gushinga umugambwe tuwita front national pour la liberté FNL amizero y'abarundi bashakaga bati oya hari iyindi migambo yitwa FNL n'ibiki bintu hamwe n'ibyo tube twavuze tuti ico nico ikibazo turakura kuri iyo FNL mbwa n'ubundi ngo hari abace baca kuvuga yuko nabo ngo nimba ari mu ndirimbo zabo nimba ari mu vyiyumviro byabo ko bavizemo ico kintu ngo amizero y'abarundi nanyene turavuga tuti iyo si ngorane igikuru nuko tworonka urubuga dukorerako hanyuma turumvikana nabo dusangiye ibikorwa dutanga rero iryo zina rishasha rya Congrès National pour la Liberté uyu munsi rero batwemereye yuko rero dushobora gukora ku mugaragaro atawukibaguzwe Congrès National pour la Liberté n'umugambwe mutegekanya ko ushobora kuja munani nk'amizero y'abarundi canke mubona ko muzokora nk'umugambwe gusa ivyinani mukaba muravyihojeje umugambwe urashobora gukora ari wo wonyene mugabo umugambwe kandi urafite uburenganzira bwo kwiyunga n'iyindi migambwe hageze amatora bivanye n'uko urubuga ruzoba rumeze icyumviro cyo gushyira ingufu hamwe twe tucakiriza yompi kuko n'ubundi icyo duharanira ni inyungu z'igihugu none urose abo mufatanya urugendo ku ntumbero imwe uwo iki Congrès National pour la Liberté icivugo cayo co cahindutse bivanye n'icari kihari ubwa mbere canke mwagumije kuco mwari mufise ya icivugo naco nyene twarameze nk'abahinyanyura kugira ngo ntiduhe urwitwazo umuntu n'umwe ntitwosazira mu mpari ku bintu wosanga atanico vyokungura inyuma yaho rero umugambwe wanyu wemerewe gukora ubu mugiye gushimikira kuki ubwa mbere na mbere nuko tubanza kwitunganya kugira ngo inzego zijyeho hisunzwe amategeko n'amategeko ari ubwo bagenga umugambwe ni ukuvuga yuko yihuta tubwirizwa gutegura ikoraniro kaminuza kugira ngo icyo ikibazo cy'inzego kive mu nzira ikigira kabiri ni ukugerageza gushikira abanyagihugu hirya no hino mu mihingo yose y'igihugu byatubasigurire imigabo n'imigambi yacu ingendo nshasha dushobore kwitegura tutavuga ngo hariho umugambwe ku izina ariko umugambwe ari umugambwe uri mu banyagihugu hari abanywanyi by'ukuri bashobora kuba bawiyumvamo bakawukorera bakazonawuhunda n'amajwi umugambwe wanyu wemerewe gukora ku mugaragaro mu gihe abanywanyi banyu byakomeje kuvugwa ko bahohoterwa mu mpande zitandukanye z'igihugu c'u Burundi ndetse gushika nino saha hariho n'abakiri mu mvuto hari ico ukwemererwa gukora ku mugaragaro ku bwanyu mubona kizohindura kuri uko guhohoterwa canke ku gutunganirizwa kw'abari mu mvuto batandukanye hari icyo bishobora guhindura mu buryo kumbure abahora bitwaza kubona n'abantu bahuye bariko bararamukanya bagaca bavuga ngo bari mu manama atazwi n'amategeko hari n'icyo bizohindura ku bantu bahora bafata abantu nk'uko umenga bo bose abarundi nta burenganzira bafise bitwaje ngo nta mugambwe barimwo kuba baba baragize ibibazo bagafungwa tuzobandanya dusemerera tugerageze dusabe ko baronka uburenganzira bwabo kuko ibyo ari byo byose nta muntu w'ugupfungwa nimba umuntu yakoze ikosa bakamufata bakamufunga gikuru si uko bamugumiza mu nyororo nimba by'ukuri bafite ibyemezo ni uko bashira imbere bamushyira imbere y'intahe bimwagiriye agatsindwa nta kundi yohanwa mugabo bibonetse ko ari bya bindi by'amarementanya nta mpamvu y'uko umuntu yopfundira mu nyororo ni byiza abantu bose bidegembya honorable gwasa umugambwe wanyu mushasha congre national pour la liberté uzotanga umukandida mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri sinoca mvuga ngwego canke ngo mvuge ngo oya mugabo ikizwi nuko mu bijanye n'uburenganzira bwa politiki iyo abantu bafite uburenganzira bwo gutora n'ubwo kwitoza baba babufise ivyo rero tuzoraba ico gihe kigeze nitwasanga bibereye nitwasanga bishoboka tuzobikora kuko ni uburenganzira duhabwa n'amategeko honorable agaton gwasa muramutswa guhera uno munsi mugambwe mushasha congre national pour la liberté ariyo cnl mu mpfunyapfunyo tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi ry'amerika nanjye ndabakengurukiye kuri kano kanya mumpaye ko guteramana namwe zinabumviriza ijwi ry'amerika turagushimiye nawe diane ntazwi kuri icyo kiganiro na agato gwasa ahandi naho abanyagihugu baba ku nkengero z'igisagara ca gitega basabwa kudasubira kugurisha amatongo bakanubaka inyubakwa zikwije ibisabwa n'igisagara ca leta n'igisata ca leta kijejwe gutunganya ibisagara abo banyagihugu basaba leta ko iyo ngingo yosubira kwigwa neza kuko izogira ingaruka mbi ku mibereho yabo y'abo banyagihugu abenshi basanzwe ari imvukira zaho kugira bishoboke abo banyagihugu basaba leta ko yobanza ikiga neza uburyo bukwiye bwo kubaha imizibukiro canke bakanabaha ingurane kugira bubake inyubakwa zibereye igisagara inkuru ya mugenzi wacu fidel d'antoine nsabimana
ingingo yo kubuza abanyagihugu baba ku mitumba iri ku nkengero y'igisagara ca gitega kubaka ko bishakiye canke kugurisha amatongo yafashwe na buramatari w'intara ya gitega venasi manirambona mu ntango z'uno mwaka avuga ko iyo ngingo ariyo gufasha abanyagihugu kutimarirako amasi kubera abahashaka ari benshi na rijya gisagara kizokwaguka kijayo naho kubabuza kubaka uko bishakiye ni ukugira igisagara kigume gisa neza ku isohokero ryaco abanyagihugu baba kuri iyo mitumba ku ruhande rumwe barashima iyo ngingo nk'uko babivugiye kuri mikoro y'ijwi rya amerika kuva na kera twamye dushaka iterambere riza mu gisagara kuko nawe tuza gupitapita ahandi wifitiye ahantu uza utuye ni byiza nta ngorane vrema igisagara ni cyiza gose ahubwo ni kinyaruke kize nyine umugwa mukuru uze tuwubone hanyuma bisigaye tuzobamwe uko nyene abatunzi banini hose barabaho no muri bujumbura murabibona abapeti b'imvukira baho bariho nyene hahande nyene abasigaye nabo biyoboka amaetaje bakiyubakira uko nyene bakabana uko nyene mu mutekano hange byose tubyakira neza ariko ico ikidutera intuze amadidane nuku ukungere turasubira kuronka ahandi tuba nkamwe nk'aka kazi k'iwanje bagasituye kugira nsubire kuronka kandi nayo ubundi umuntu aronse ahaba nta ngorane iterambere ni rya twese yego abanyagihugu baragwa bakagaruka bakavuga ko kubabuza kwikora kuri ayo matongo kudatahuritse nayo itongo ry'amavukiro urikeneye atangorane zirimwo kabukenye ushaka kuyikenura kugira nawe muri ico gisagara nk'abandi kimeze neza umva vyogenda gute ukwe urabora ukuntu bapunguza ibyo bintu aya bakatukadandaza bakubujije kugurisha itungo ry'amavukiro kugira ngo ntube mu gisagara none wumva imperuka yoba irihe none kumona iryo tungo umuntu arifise kugira yikenure vyose nk'ubu unye wari ufise ahantu hanini kari mu gisagara kuyopura baguhaye ugashobora nk'igipande gitoya wabisa aho uca wubaka ugashobora kuyopura baguhaye ugashobora guma muri babandi nyene kuko urabona nk'ubu je nsanze ngaha ndi umupapa ndabise umuryango umutamu wanje n'uyo je nicaye ngaha abandi bari kubuze nanje nicaye ngaha nta kandi mfise ndi umunyagihugu nyene ngaha nyene ivyo bintu byo kutagurisha itongo nkajewe ndiko ndaraba iryo tegeko ubanza bakariraba neza ntibapfe kurifata gihutihuti kubona basabwa kubaka hakurikijwe ishoba zokura mu gisata ca leta kijeje gutunganya ibisagara abo banyagihugu bagira bati ubudafise nawe ko uraruriye wenda wenda uza guteguza ngo mame pra baguha pra hanyuma uburyo bubake ubukuye hehe pra ntigikunda ku muntu muto muto pra bazoyiha abo bakozi ba leta nyene bishoboye bo hejuru baguriye amaparasera bagaha ibimi bagaha- bakabaha bakabaha amakredi nawe twebwe abanyabucari bo ngaho gatumba ntigikunda hariho ibintu byo kubaka mbere bira- vyonangora cyane gose benshi birotugora eh vyonanira ukungene nasubira kubaka tari nk'urugo rurimo umugabo twebwe abatambakazi vyotugora abo bantu bo kubaka babaha izo pra bivarangira n'uburyo baba bafise n'ubuzi baba bafise nka twege urumva nk'ubu twubaka nk'ikinombori nk'ubwira twubake dushobora du- gufata nk'abantu nka bangahe baba bagomba kugira umugambi tugahana umusada bavuze ko udashobora kubaka ibyo ushaka eh, bagashobora kukuzanira wubake ibyo bashaka bidahwanye n'uburyo ufise urumva intambamyi zirahari ubuzima bw'umuntu abo banyagihugu bo ku nkengera z'igisagara ca gitega barafise ico basaba leta ari hamwe bagize bati batange nk'umuzibukiro abantu bimuke bave hafi y'igi- y'intuze y'aya mabarabara yoheza akarondera ahandi kure hitereye amaze kuronka udufaranga akaca arondera ahandi hitereye akubaka akazu Rero, ibyiza by'igisagara nta muntu n'umwe ashobora kubyanka iyi leta yacu n'umubyeyi wacu yakwiye kuzoraba ikintu c'ikigega ihashira bagaheza bakazana bakaduha ingurane baduha ingurane tugaheza tukubaka izo nzu nziza baba bakeneye ko na twege ibyiza by'i- by'igisagara turabishaka amakaritsiye amwamwe ari hafi y'igisagara nka mushasha nyabututsi na songa igisata ca leta kijeje gutunganya ibisagara caramaze gushira ibimenyetso ku mazu ategerezwa kubomogwa kubera abahubatse batakurikije amategeko igitega fidel antoine sabimana ku bw'ijwi ry'amerika urakoze cyane fidele kuri iyo nkuru aho ku mugwa mukuru umushasha wa politiki w'igihugu cy'u Burundi mu mu ntara ya gitega dukubitire mu kirundo umugambwe uri mu- ku butegetsi mu burundi ugiye gushikiriza leta umugambi wofasha abanyagihugu muri iyo ntara guhangana n'inzara ikomoka ku ruzuba evariste ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa kane aho yariko arashikiriza imfashanyo abanyagihugu bahuye n'uruzuba muri komine busoni mu gihe imfungurwa zimaze gutangwa zitarashobora gushikira abaziki- eh, abazikeneye bose urongoye uyu mugambwe hasaba intara zitarashika zitarashika ivyo gufashisha abo banyagihugu kubirungika inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze byose hamwe ibifungurwa twabazaniye bingana n'itoni mirongo itatu n'umunani n'ibiro amajana atatu na cumi na evariste bitanu ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ariko arashikiriza abanyagihugu imfashanyo z'ibifungurwa zegeranijwe mu ntara zine z'uburundi zegereye intara ya kirundo muri izo ntara ivyo bifungurwa vyegeranijwe n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi naho biri uko ndayishimiye avuga ko ivyo bifungurwa bitagenewe abanywanyi ba sndfdd gusa bugarijwe n'inzara mu kirundo ntitwaje kugarukira ku bagumyabanga gusa twaje kugarukira ku benegihugu bose bahuye n'ibyago muri komine ya busoni naho bamwe umunyamahanga nawe nyene arimwo iyo abarundi rero badatunganiwe umugambwe cdfdd ntiwumva yuko utunganiwe Fabiano Bizumuremyi umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kirundo avuga ko imiryango irenga ibihumbi mirongo ibiri ikeneye imfashanyo mu ntara yose harimo amakomine amwe amwe amazone amwe agize izo komine atigeze aronka akavura ikaba ari ingorane iri mu mazone ashika atanu mu mazone mirongo ibiri n'atandatu agize intara ya kirundo tukaba rero nyakubahwa dufise imiryango yababa ibihumbi mirongo ibiri na kimwe ifise ibibazo vy'inzara ku izina ry'abarongoye Alain Tuberi Mutabazi buramatari w'intara ya Kirundo arashima iyo mfashanyo twagira ngo dushimire cyane rwose imwe zimazeyo ubuserukizi bukuru bw'umugambwe sndfdd ku rwego rw'igihugu ukungene biyumviriye kuza kutugarukira ko ngaha mu ntara yacu ya kirundo muri komine ya busoni kubera ibyago eh, vyashitse ngaha bijanye n'uruzuba abaturuka mu mitumba itandukanye bari biteze ko bashobora gutahukana ico bararira yamara ntibakuye nk'uko babivuga turabashimira kabisa ko babahaye natwe aba- hari abandi batwemereye ko baza kuduha ibyo turi burye ko bari batubwiye ngo ni ugutega mugabo twasanze twebwe tutarimo ari ibishisha gusa twebwe natwe twasaba yuko natwe baduha agafashanyo kuko natwe kuko turabona yuko tumeze nabi Mm, n'abantu benshi bamwe ba- barangara baja guhiga aho baca ingero bakabura ukabona baragarutse ntibasize nk'imiryango rero muhira aca usanga nyene imiryango nayo yamerewe nabi umunyamabanga mukuru wa st david dati turazi ko bidakwiye yamara isaba isaba irigwira iyo rija agahamagarira intara zitaregeranya izo mfashanyo kunyarutsa kubikora nk'umugambwe uri ku butegetsi st david uvuga ko ugiye gushikiriza leta umugambi uzoshobora kuba inyishu ku nzara yo mu kirundo evariste ndayishimiye aka karere ka nyamazi aba hepfo ntaba haruguru kuyaduza bikagorana rero nicyo gituma ikigwa tuhakuye ari uko dutegerezwa kwiga ingene tuza turubaka amatangi yo kubikamwo amazi hanyuma amazi ari muri ibyo biyaga tukayaduza hanyuma agasubira kumanuka agenda aravomera ibiterwa uwo mugambi tugiye gushikiriza ko leta yowiga kugira ngo turabe ko twoza turahangana n'ibihe ahantu hameze nk'uko iruhande y'izo mfashanyo zatanzwe n'umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'iziheruka gutangwa n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda ishyirahamwe mpuzamakungu riraba ivy'imfungurwa ku isi pam ritegekanya gutanga imfungurwa vuba ribikirije ku ishyirahamwe kuruwa ruje ku miryango yababa ibihumbi mirongo ibiri na bibiri hagati aho imvukira zo mu ntara ya kirundo zitegekanya gushikiriza imfashanyo kuri uyu wa gatanu abugarijwe n'inzara ku mutumba wa gatete muri komine ya busoni mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi rya amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi n'inkambi zahungiyemo abarundi iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu isaha indwi z'umurango ku ijwi rya amerika umviriza ijwi rya amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi rya amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi n'inkambi zahungiyemo abarundi
radiyo ijwi rya amerika amakuru n'ibiganiro birabandanya inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ibihugu bya afurika yabaye ku munsi w'imana tariki icumi z'uku kwezi kwa kabiri i Addis Ababa muri etiyopiya ku mugwa mukuru w'icyo gihugu mu kanya mugenzi wacu fide niyongabo yavuganye na frederic bamvuga inyumvira yanonosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu akaba ari i bruxelles mu bubirigi Ah, yaganiriye kandi na lionel remesha yanonosoye ibyerekeye ubudandaji mpuzamakungu ari muri leta ya California Remera- Remesha muri leta zunze ubumwe za amerika rero baganiriye ku kuntu iyo nama yabereye ya disababa yagenze dutangure dutege amatwi Fred- frederic bamvuga inyumvira Eh, murakoze mbanze ndamutse abariko baratwumviriza Eh, bamenye ko turi hamwe muri kino kiganiro hanyuma duherekezanya gushika dushike mu mpera yaco Eh, umuntu rero yishyuye ico kibazo ejo bundi iyo nama bwa mbere n'inama zisanzwe iba nk'izindi Eh, na cane cane aho idasa n'izindi nuko kwari ukubisikanya hagati ya perezida paul kagame yari asanzwe arongoye eh, iryo shirahamwe hanyuma eh, akahereza umuperezida wo muri eh, Egypte mu Misiri kugira ngo arongore ubu iryo shirahamwe uwundi mwaka umwitwarariko wa- ba- bayerekanye ni umwitwarariko ujanye n'uko hari umutekano muke mu bihugu byo muri afurika uravye ibibazo byo ngaha muri hagati muri afurika yo hagati ukaraba muri za somaliya ukaraba eh, muri za santarafurike ukaza i burundi ukaza eh, muri kongo eh, ukabona hagati y'u- ya rwanda na kongo hagati ya kongo n'ubugande hagati ya kongo n'uburundi ate tibagiye muri za cade hose ah, muri za nigeri ja niger muri libiya na niwe ndagondagona ndondagona ngo muri ibyo bihugu byose urabona ko ikibazo cy'umutekano ni ikibazo uyu munsi eh, kiriko kirageramira ubumwe bwa afurika intumbero ya mbere y'ubumwe bwa afurika kera kwari ukurondera ingene bikura ko ababacinyiza ni ukuvuga icyo bita dekolonisation aha twavuga ko mu bya politike mu bisanzwe ibihugu nka byose byikukiye bikukura bikikura ko bakava amahanga ikindi ntumbero ya kabiri kwari ko bakomeza ubumwe hagati yabo ubwo bumwe bwarerekanye kubera ko barashoboye gushinga urwo rwego ndetse rwahindutse ko mwabivuze ukava kuri aho rwitwa organisation de l'unité africaine uyu munsi akaba ari union africaine amajambo ni nk'amwe ariko icyo bagamije kwari ugushyiraho ubumwe kandi urabona baragerageje kubaho bareha n'inzego hagati muri bo hanyuma ikindi bashaka gushimikira ko kwari uko bagira ubumwe bwa politiki n'ubumwe bw'ubutunzi ndabyo ubumwe bwa politiki baragerageje mugabo urumva si ibyo ariko ubumwe bw'ubutunzi ntibuboneka nka neza uyu munsi rero ukabibaza uti none ubumwe bw'ubutunzi bwo buzoza ryari twaciye hazamo ikindi kibazo kivuye muri afurika nyene ni ukuvuga umutekano muke mu bihugu bitari bike byo muri afurika nawe lionel remesha umushingantahe frederic bambuga inyumvira aravuze ko ku byerekeye ubumwe ku bijyanye na politike ko bagerageje ariko ku bijyanye n'ubutunzi n'ubudandaji kikiri ikibazo we wakurikiranye ibyerekeye ubudandaji ni ikihe kibazo nyamukuru ni ikihe kibuza ko ubwo bumwe ku bijyanye n'ubudandaji n'ubutunzi byibonekeza mu buzima bw'abanyagihugu muri afurika ego icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko igihe mwabuze igihe uyu yatangura icyo bashigikiye ko cyane kwari ukugira ubumwe n'urunani hamwe mu bihugu cyane cyane kubera ibihugu byinshi icyo gihe niho byari bikicikukira ariko hariho ibihugu byari bigifise ingorane nk'igihugu cya afurika y'epfo hanyuma mu nyuma ariko muri icyo gihe ububasha mu bintu by'ubutunzi ntibari babishyitse ko cyane kiretse mu gihe mu myaka mirongo umunani harabaye ibihugu byinshi byaragize ingorane mu nzira z'ubutunzi hanyuma mu myaka mirongo umunani haratera n'inzara mu bihugu bitari bike muri afurika icyo gihe rero niho baca batangura kugira imigambi yo kwiyumvira uko nyine bogira iterambere hanyuma bagafashanya ariko harabaye inzitizi zikeyi kubera urabye ukungene afurika union ukungene amahera bakoresha y'imigambi ukungene bayaronka ava mu mahera ibihugu bitanga rero ugereranya african union hamwe n'ishyirahamwe ry'abanyaburaya ishyirahamwe ry'abanyaburaya icyo barushije ni uko bari bafise barafise banki ijejwe kuzana ubutunzi mu bihugu bya buraya mu nzira zo kuronderera akazi abanyagihugu babo hamwe no kongereza ubutunzi bw'ibihugu byabo iyo banki rero ntikoresha amahera y'ibihugu by'abanyaburaya ahubwo isaba amadeni ku isoko mpuzamakungu aho amadeni agirirwa hanyuma ayo madeni akaba ariyo bakoresha muri iyo migambi icyo kintu rero nicyo ishyirahamwe ryo muri afurika batagize icyo gihe ariko urabye mu mugambi mushasha bashizeho w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu na gatatu barashyiramo ko uyu mugambi bazoba bawushyitse ko icyo rero nicyo cyabaye intambamyi mu nzira z'ubutunzi reka turaza kukibandanya icyo kibazo turakibandanya cyerekeye uburyo umuryango w'ibihugu byo muri afurika ufise mu kurangura imigambi yawo reka tuze ku mirongo ya telefone dufise emmanuel emmanuel uratumva ndabumva ndabumva irindi zina aho uri ikibazo intererano yitwa emmanuel musangafura mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka nyanza mufise ikibazo iciyumviro icya mbere ndabanza gushima uyu muryango wagiyeho ukenewe uretse yuko intego nyinshi zawo zitari zagerwaho hari kominikasiyo y'ibihugu bya afurika bikiri hasi gusa ubuhahirane ntabwo twibaza impamvu twajya muri erope twajya muri usa n'ahandi kuba twashaka ibyo twagakuye muri resosi yacu nk'abanyafurika aba rero igitekerezo cyanjye cyangwa se n'ikibazo nabaza nkibaza ngo ese nk'iki kinyejana turimo muri tekinoloji nk'amateka y'afurika tuzi koronayizedi n'ibihugu byinshi byo muri eropiyani ese ubukoroni buri noneho mu rwego navuga ngo ni tekinoloji ninakora icyo igihugu kipe wafura kuri njye kinsaba sindi bubeho nkibaza ngo iki cyo nk'abayobozi batandukanye b'uyu muryango ndetse n'abakuru b'ibihugu bya afurika byo barabitekereza nk'iki murakoze murakoze umwishure frederic numvise ikibazo ni ikibazo gihambaye cyane ubwa mbere kuri iki kintu cy'ubutunzi maze nshimikire icyo kibazo kimwe nta numvise kitavuzwe ikibazo cy'ingene ibi bihugu byinshi urabona harimo byinshi bitwarwa byatwarwa n'ubufaransa ibindi ubwongereza bubirigi budage n'ibindi kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda aho rwa ruhome rwo muri mu budage rusenyukiye harabaye intumbero nshasha amafaranga yahora ahabwa amaleta araza guhabwa amashyirahamwe y'amamiltinasiyonale icyo bita rede miltilaterale ayo mafaranga aya mafaranga menshi yaje muri ibyo bihugu mugabo urabye ingene yakoreshejwe ntiyakoreshejwe icyo yabwirizwa gukoreshwa usanga ayo mahera yagiye mu kaguru k'abantu cyangwa yagiye mu minwe y'umuntu kandi ibyo bihugu byo muri afurika nta na rimwe byigeze bivuga biti genda kugira ngo abanyagihugu bacu batere imbere ayo mafaranga tuyabahe baheze batere imbere wasanga ari abantu batwara biteza imbere icyo ni ikibazo kitigeze kivugwa ngo kijye habona kandi gitorerwe umuti kuri ibibazo bya tekinoloji uyavuze urumva uyu munsi bya tekinoloji uburyo bukoreshwa cyane muri tekinoloji buva mu bihugu by'iwacu kandi ubwo buryo burajyanwa bugahingurwa hanyuma bagaca batuzanira tugacika isoko ari twebwe twabwirizwa kuba amahinguriro tukaba n'isoko urumva rero tubara dusimba igice kimwe cyo kujya kujya gukoreshwa nk'abakozi kugira ngo turonke akazi kandi dukorera iwacu hanyuma ibyo bintu bishorerwa iwacu byongere bishorerwe no hanze urumva icyo ni ikintu mbona uwo muntu avuze gihambaye cyane kandi abakuru b'ibihugu muri afurika babwirizwa kwitwararika rwose ni kuki mu by'ukuri uburyo bw'iwacu mugabo ugasanga ducika isoko gusa kandi ugasanga ahubwo kugira ngo babitware babitwara kuko aya maleta bagerageje kuyavuna inkokora kugira ngo babitware atacamira afurika rero abakuru b'ibihugu babwirizwa kwicarira ku kuntu ubutunzi afurika ifise babwirizwa kubukingira hanyuma bagaheza bakaganira n'abo banyaburaya ingene ubwo butunzi ubwo bubwanira ingene kugira ngo bugirire akamaro abanyafurika hanyuma n'abo bantu babukenera muri ibyo bintu barimo barahingura by'isi baze babikorera iwacu badufasha hanyuma duheze tuganire nk'abangana bataza kutunyaga mu bundi buryo bica bituma koko baguma bari hejuru yacu kandi twitwa ngo twari twikukiye dufise kandi thomas thomas uratwumva ndabumva watubwira irindi zina naho uhamagara uri ndayishimiye i bujumbura ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyiyumviro uterera yewe ni nk'ikibazo kivanze n'icyiyumviro kuko turabye imiryango myinshi irashingwa ukaza ngo uno munsi ngo ni ubumwe bwa afurika ngo ngo ni ubwa afurika y'ubuseruko ariko ubirabye intego nyayo ugahura umengano kwiyegeraniriza ubutunzi gusa abategetsi mugabo ugahura ntibitaho iterambere ry'igihugu muri rusange rero twagomba tubaze tuti none iterambere babona bariko barakurikirana irihe mu gihe hashobora kuba nk'igihugu kiyatera nk'akaduruvayo ku kindi gihugu mugabo ako karere ugahura nacyo kabivuga ko kugira gasukemo marisi ahanini ndi kumvuga ntumbereza ku kibazo cy'uburundi n'u rwanda hama hari indogerana amajambo buri mwanya mubu ugahura umenga akarere ka afurika y'ubuseruko inyo afurikeni ukamenga byose ntacyo babivugako twe duca tubona umenga iyo miryango ahubwo ni nk'isoko abanyaburaya bacamo kugira birondera ubutunzi muri afurika twe niko duca tubibona murakoze reka lionel abishure ego murakoze cyane kuri icyo kibazo mumpaye ego mu nzira z'ubutunzi ikintu nyamukuru cama gikomeye ni amahoro n'umutekano mu bihugu byose iyo hari amahoro n'umutekano niho ibikorwa biboneka n'umuntu afise iciyumviro agashobora kugikora mu mahoro kandi hamwe n'abagwizatunga icyo ni ikintu baraba kuko ahantu hari amahoro n'umutekano harazimbuka kugira urudandazwa
rero mugenzi wacu fide nyongabo yaganiriye na frederic bamvuga inyumvire yanonosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu hamwe na lionel remesha ku bijyanye n'inama iheruka kuba ya disababa inama yahuje ibihugu bya afurika ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye ndabifuriza wikendi nziza murakoze